dura dursoo suuraan tun suuratu luqmaan je'amti isiin suuraa makkaati aayata diiddamii torbaa diiddamii saddeetii diiddamii sagalii malee isiin ta madiina'aati aayaanni isi'ii soddomii afuri isiin eega suuraa ankabuutii buute lakkooysi isi'ii kan soddomii tokkooti بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن دبئي مقا ربي رحمتك أبوتي ألف لام ميم ألف لام ميم جتشكنا رب ما توان اتفق بيخة تلك آيانة آيات الكتاب آية قرآنة الحكيم qur'aana hikmaa qabu kan dubbiin isaa qajeeltu'u hudan inni kan qajeelloo qabu warahma kan rahmata qabu lilmuhsiniin warra islaama isaanii tolcheef الذين يقيمون الصلاة إسان ور صلاة قوتي صلاة ويؤتون الزكاة إسان ور زكاة بافتو وهم بالآخرة هم يوقنون إسان ور آخرات أمس ور أبر إيكا فمنيتي ربي خين أقرى ياد أولئك على هدى من ربهم إسان أجيلو رب الرائساني أفتر رجلا وأولئك هم المفلحون إسان warra waan isaanii qopheeffame argatee milkaa'e isaa warra jannataati. ومن الناس من يشتري المان نمرة نما بتتو تجرى لهو الحديث أدو يوكا دبي وان إسا فيدر إسا أوتو تكا كتابة oduu nama kofalchiiftu qabu bitata takkaa kitaaba aqiidaa hamtuun keessa jirtu aqiidan hamtuun keessa jirtu bitata liyudilla an sabiilillaah kitaaba yookaa dubbii bitate saniin karaa islaamarraa jallatee namallee jallisu'uuf bigayri cilmin isaa qalbiin isaa beekumsa hin qabne waan san bitata odoo arrabni isaa waa beekelle'e takkaa ma'naan isaa daliilan male'etti yookaa ragaadhan male'etti waan bitate saniin nama jallisa yookaa jallata wayattakidahaa namichi sun aayata rabbii yookaa karaa isaa ni godhata takkaa ni qabata huzuwaa tapha yookaa waan taphataniin godhata ulaa'ika lahum cazaabun muhiin jara saniif azaaba isaan xiqqeessutu jira وإذا تتلى عليه آياتنا namichi oduu takkaa kitaaba faayidaan qabne bitee jallatee nama jallise sun hoggaa qur'aanni irratti qara'ame wallaa mustakbiroo if guddiseeti irraa garagala gurrattiin qicatu ka'an lam yasmacahaa akkuma waan hin dhagayinitti ka'anna fi udnayhi waqroo akkuma waan gurra isaa keessa duudummaan jirtuu fabashshirhu bicadaabin aliim namicha san azaaba isa laalessuun gammachiisi yookaa azaaba isa laalessuutu isaaf jiraa beeysisi namichi aayanni tun laaltu namicha nadrii ilma haaris je'amuu fi nama akka isaa hunda nadriin kun kuffaara makkaarraayi makkaa fi shaam jidduu naggadaa kitaaba oduduroo qabu kan warri shaam kuffaarri barreesse bibbiteeti kuffaara makkarratti bakka walgayanitti qara'ee kofalchiisa namichi kun wanni kuffaara makkaatiin je'u kan islaamatti seenu irraa dhoowwun muhammad oduu warra dur isinii odeessaa an oduu nama kofalchiiftu tarruumi fi faarisin isinii odeesse je'aan duuba shayxaanni itti mi'eeysati qur'aana dhaggeeffatuu dhiisan lahwii jechuun waan ibaadaa rabbiirraa nama dhoowwu kan zikirii rabbii heddommeessuu nama dhoowwu kan akka dubbii nama kofalchiiftuu kan akka masinqo'oo takka muuziqa'aa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاري دلقي لهم جنات النعيم جنتك أنا نئي كان لقوت مسنؤ في منين إسا جلأ قدياتك أبا خالدين فيها كان زلالمي كيستا أنيك أنا نئن وعد الله حقا sun waan rabbiin haqaan baallama seenefi wahuwa alcaziiz rabbiin kan waa hunda injifatu wanni baallama seene guutu irraa isa dhoowwu hin jiru alhakiim rabbiin kan waan malu malee hin dalayne kan waa hunda bakka isi'ii maltu kaayu khalaqa asamaawaat ربين سمي تربا أوميجرة بغير عمد ترونها أتبأ ملئت لالتني تقرتني وألقى في الأرض ربين دتشي كيست دربيجرة يوكا دابيجرة رواسية قارتي قرقدو تتيرتو أن تميد بكم akka dachiin isiniin hin sossooneef wabassa fiihaa dachii keessa facaasee jira min kulli daabba waan lafarra yaa'u mara heddommeeysee وأنزلنا من السماء ماء سمع الروب يوكا بشان بوف نجرة فأنبتنا فيها duuba bishaan saniin dachi irratti magarsinee jirra min kulli zawj gosa waan mayruu hunda kariim babbareedaa cufa haadaa khalqullah wanni dubbanne kun waan rabbiin uume fa'aruunii nagarsiisaa yaa warra rabbitti kafare مينا أوديسا ماذا خلق الذين من دونه وان وان رب تين كان اسن ربي أتشت ربي قد أتني جبرتن أومت نجرسيسا بل الظالمون في ضلال مبين ديسي ور ربتي وإنديسو تكايوك إتئيسو جلنا ملأتا كيس جرني ولقد آتينا لقمان الحكمة قال لقمان جاء متكوف بكمسة إجا دبئي حكما كنني جرة إن زمننا بداود درة جرة إن دفنان نبي داود دفنان اتأمني بكمسة duraan qaburratti kan biraa nabi daawudirraa barate kan san dura nabi ayyuubirraa barate rabbiin akki je'e anishkur lillaah wanni luqumaanin jenne waan siif kenne irratti rabbiif galata galchi ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه namni rabbiif galata galche ifumaaf galata galche sawaabni galata yookaa shukurii isaa isaaf deebi'aa faayidan isaa isaafi rabbiin nama galata isaa galcheef qananii biraati kennaa waman kafara ammoo namni waan rabbiin isaaf kenne morome galata rabbiif galchuu dhiise takkaa dide ifuma hoongesse waan sawaaba galataa if dhoowweef faayidan galataa isaafi malee rabbiifi miti فإن الله غني ربين وان أومهن درا دريسا حميد كان وان أومهن درت دلقا إساهن درت فارفمو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه قاف لقمان إلم إسات وان أسديم كان جئ إساء إسا قرس دبت أمة كيتي أديسي ها قرف منيني يا بني لا تشرك بالله wanni luqmaan ilma isaatin je'e takkaayuu gorse yaa ilma kiyya rabbiif shariika hin godhin rabbiin tokkichaa lama jechaa hin qabu waan biraa isatti hin qindeessin takkaa hin qixxeessin innash shirka lazulmun caziim rabbitti waa qixxeessun fakkeessun dilii yookaa cubbuu guddo'oo irra guddoon dili'ii rabbiif hiriyaa godhu'u namni rabbiin ilma qaba jedhe takkaa namni rabbiin uume tokko rabbii isa uumetti qixxaaya jedhe takkaa muka takkaa sibiila tokkoon. rabbi je'ee gabbare dhugumaan dilii fokkattuu dalage mee namni aylii qabu akkamiin isa uume fi waan inni uume isa dalagee fi waan inni dalage wal qixxeessa. ووصينا الإنسان بوالديه ربين أكجئ إلمو نماتف هذا أبأت تلو آمني جِرَّةً waan isaa je'anii cinqii ba'ataniif jecha hamalathu ummuhu haati isaa isa ba'attee jirti wahnan calaa wahn laafina laafina irratti ida'ata'aa cinqii ulfaa cinqii ciniinsuu cinqii dhalaa cinqii ba'aadhaa cinqii guddisu'uu kun hundi waan laafina laafina irratti dhalaa duraanuu laafa'aatiif ida'u kan hanga guuftutti ammallee eega guuftelle'e isaan rakkattu wafisaaluhuu fi caameyn ilmoo guusun bara lama keessatti. anishkur lii wannin ilmoo namaatin je'e waanin ansi uumee garaa haatetii keessatti si tottooyadhee nyaata dhugaatii siif godhee sitti bal'isee eega dhalatteeyis waan ati itti haajamtu hunda sii qopheessee garaa haadha abbaa keetii sii laaffisee sii joolle'ee nama hunda siif naasisee kana hunda laalii galatanaaf galchi anumaatu waan san hunda siif godhee ayliidhan ayliidhan an siif kenne laalii nama waan san siif hin godhin ibaaduu dhiisi anuma qofa ibaadi wali waalidayk ammallee haadhaa abbaa keetiif galata galchi waan isaan siif jecha waytii dheertuu rakkataniif jecha ilayya almasiir hundi keessan gara kiyya deebitanii وإن جاهداك يوهادا أبانك سدركا على أن تشرك بي ما ليس لك به علم جاتني ست قدني وانتك إن ديس أتي سدركا وان بكم سائتهن أبن كان أتي ربين هريان أبو بيتو rabbiin hiriyaa qaba dhiisan ilma isaati jedhi siin ja'an yoo namni nyaatee dhugu rabbi yookaa ilma rabbiiti jedhi siin ja'an falaa tuxichumaa dubbii isaanii hin dhagayin isaanii jetteen kafrin. وصاحبهما في الدنيا معروفا وان الدنيا كيستي وان الدنيا كيستي نجيان تولان وججرات نياتشسي أباسي أوسي هركافول اتتولي واتبع سبيل من أناب إلي أتجروت كيستي karaa nama qajeelee gara kiyya deebi'ee na ibaaduu deemi karaa diinaa islaamaa deemi amantii islaamaa tan rabbiin tokko isa kan waa hunda uume ambiyoonni rabbii hundi gabroottan rabbiitii obboleeyyanii yaadu. deemi summa ilayya marji'ukum eega addunyaa tana keessa hanga jiraattan jiraatanii duutaniiti gara kiyya deebitanii hundi keessan hama'aa fi gaarin فأنبئكم بما كنتم تعملون دوبا وان إسن دليدا إسنت أديسة إرا إسن قافته jedhe rabbiin dubbii luqmaanitti deebinee gorsa ilma isaa itti fufee akki je'een ilmi isaa yoon dilii dhoysa'aan dalage yoo jennaanin yaa bunay إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا المخي دلين أتي دليد يو هنغفري sanaaficaa taate xiqqeenya keessa fatakun fi sakhra duuba firiin sun dhagaa siidaa keessa jiraattee awfi samaawaati takkaa samii torban keessa jiraattee awfi ard takkaa dachii keessa bakka akkaan dhokattu jiraatte ya'ti biha allah rabbiin waan ati dalayde san fideeti irraa si gaafata waa takka wanni namni dalagu rabbirraa hin dhokattu inna allaha laxiif rabbiin kan waan dhokate hunda akkaan beeku khabiir kan wahayyuu bakka isiin jirtu beeku yaa bunayya aqimi salaa yaa ilma kiyya salaata salaati وأمر بالمعروف وانقار اتنما قرس وانهى عن المنكر وانهم تؤران مدعوي واصبر على ما أصابك بلا ستيتهن درت أبسي نمر ستيتو رب الرا سببا ملي ستيتو سواب نما أبسك أبو أسي أسي متي إن ذلك wannin itti si gorse sun min cazmi al'umuur dubbii jajjabduu itti jabaatun dirqamaatii walaa tusaccir khaddaka linnaas fuula kee mallaa tee namarraa achin qabatin tuffii isaanitiif walaa tamshi fil ardi maraxaa boona'aa dachii tanarra hin deemin إن الله لا يحب كل مختال ربين نما أمن بونا ديمو فخور كان وان أبون نمت الآدة هنجالة واقصد في مشيك أمن يوكا أديمسا جد جريس ديمي سقؤوا في cayuu jidduu deemsi kee haa tayu waqbud min sawtik qooqatee gaqqabadhu hoggaa haasoytuu fi kaanillee إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إر فكتون قوقا قوقا هرئتي وان هاجام لي حساب الر ألفوؤف takkaa likkii yookaa daangaa malee iyyuuf bineensi iyyu hundi haaja'arraa yookaa rakkoorraa iyya harree malee iyyansi waa hundaa tasbiiha kan harree malee alam tarow isin yaa warra dhagayu hin garree hin beeynee أن الله سخر لكم أك ربين إسني لافساء اتفيدتا ما في السماوات وان سمي كيس جرو كان أك أدؤو جاء أرجئي روبا فأتي وما في الأرض أما اللي وان دتشي كيس جرو كان أك مداني وان ميرهندا لغوتا baharaa waan akka bineensa alaa bineensa manaa ammallee macdinaa albooda'aa faa وأسبغ عليكم نعمه كان قنني إساء سنت بل إسه ظاهرة قنني يوكا نعما ملأت أكا أوما إسن بريتشؤ qaama isin guutu'uu wabaaxina ammallee qananii keessaa tan akka beekomsaa ومن الناس إلمان مرة من يجادل في الله نما الدين ربي كيست نمان فالموت جرى بغير علم بكم سام ملئتي ولا لمان وجه walaa hudan ammallee qajeelloo ergamaan rabbii tokko itti dhufee mal'etti walaa kitaabin muniir ammallee kitaaba rabbiin buuse ibsaa qabatu mal'etti akkanumaan diin rabbii keessatti nama beekutti falma. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هجاجر أكسي سنين فالما إيساء والربين بوس جل ديما هجاسا وان دين الرب تيبيتني جأمين قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا lakkii waan rabbiin buuse jala hin deemnu waan abbootii teenya irratti agarre jala deemnaa je'an duuba rabbiin akki je'e أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير سئدو شيطان كان إبد أزابت إسا يا مليتي جلما ديمني waan inni itti yaamu dalagu'uun ومن يسلم وجهه إلى الله نمن فول إسا ربي كن وان إني دلقي جئون دلقي وان إني إيس جئون إيسؤون وهو محسن إسا ربي تأمني دلقا إسا تلج فقد استمسك بالعروة الوثقى لقمان هذا جبا جئتو إساه صدان قبته وإلى الله عاقبة الأمور وأن هند بود غر ربي تديبتي ومن كفر نمن ربي إسام مرمه يوكا كفره اتكفره فلا يحزنك كفره كفر إساني تكا كفر إساسي ياتشس إلينا مرجعهم هند إساني غركين ديبئني فننبئهم بما عملوا وان إسان دلقا إساني أديسنيتي إرا إسان غافنا واتك نران رخته إن الله عليم بذات الصدور ربين ونمن قراتك أبو بيخا أكما وان برا بيخ نمتعهم قليلا أرم كفاراسا واتقو هنججرا إسان كان نيفنا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ إيجدؤني آخر أتي عذاب جبا ألفاتا فردا إسان سينسفنا كان بك إرا اتمك أنهن أبني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يونف أرم كفارا سن أين نمني سمئي دتشي أومجتي قافت ليقولن الله رب ماتوا سمئي دتشي أومي جأن قل الحمد لله دوبا كانما بيتني فدتن قلني كالربي تجئي رت أمني بل أكثرهم لا يعلمون هاتيو الرهدون إساني أكوانسا ياد إسان الرت واجبا يوكا درك أمتي هم بيخن لله ما في السماوات والأرض وان سمئي في دتشي كيس جرو أوم آفي قبرم آفي قبين اللئين كالربيتي إسا ملين نمن دتشي في سمي كيستي قبروا هكا قدأتو هنجرو إن الله هو الغني ربين إسا kan waan uumetti hin haajamne dureessi alhamiid kan waan dalagu hundarratti faarfamu walaw annamaa fil ard odoo wanni dachii keessa jiru min shajaratin aqlaam kan akka mukaa qalama ta'ee wal bahar baharri guddaan dachii marsu dibeeta ta'ee yamudduhu min bacdihi sabcatu abxur hoggaa baharri sun dhume baharri gurguddaan akka isaa torba dhufee dibeeta ta'ee wanni rabbiin je'u katabameenii qalamni sun caccabeeti baharri sun goggogaa maa nafidat kalimaatullah ammoo wanni rabbiin beeku kan rabbiin je'e qalamaa fi dibeeta baharaa saniin katabamuun hin dhumtu maalif mukaa fi baharri waan likkii qabaati. ammoo wanni rabbiin beekee dabarse waan likkiin qabne wanni jechi rabbii akeeku takka akeeku waan katabamee dhumuun hin mijjooyne inna allaha aziiz rabbiin jabaa waa takka isa hin dadhabsiifne hin injifanne hakiim kan waa takkaileen beekomsaa fi حكما إسرا همبان ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة uumaa keessanii fi eega duutanii qabri'ii isin kaasuun akkuma lubbuu takkittii uumu'uuti waa takka isatti hin jabaatu maaliif rabbiin hoggaa waa dalaguu fedhe ta'i waan saniin je'a wanni sun numa taati argamsiisuu taatuu dhabamsiisuu taatuu. إن الله سميع ربين كان وان أجيمهند أجيو بصير كان وان أرجمهند أرجو كان وان كان أرجون تكا كان أجيون كان أرجو أرى تكا أجيو أرى إسهن روغني ألم ترى يا نمنا هم بيني أن الله يولج الليل في النهار أك ربين هل كان قيا كيس سينسسو ساء هل كني إرئسي قيا أكتي إدأودا ويولج النهار في الليل أك قيا هل كان كيس سينسسو قيا قبابسي هل كان إيرسي وسخر الشمس والقمر kan adu'uu fi ji'a namaa laaffisee akka itti fayyadaman godhe kullun yajrii adu'uu fi jiini karaa rabbiin godheef deeman irraa maqanii ilaa ajalin musammaa hanga guyyaa qiyaama'atti qiyaaman dhaabbatuu wanni beekaniin aduun if duuba deebitee gama dhiyaatin bayu. وأن الله بما تعملون خبير أما اللي أكربين وان إسن دليدا هند بيخهم بين ذلك واني وان نتدلين إسني دب النيف إسن قرسيف نف بأن الله هو الحق أكربين هكا بيتنيفي كان تنان دُرَةٍ hin dhabamin kan ganallee dhabamuun hin taane kan waan dubbanne san hunda uume kan wanni hundi isa guddisuu isa kadhatuu haqa godhatu وأن ما يدعون من دونه وأن كفار ربي أتشت جبروا كان أكسنما شيطانا جنئي نما تابوتا الباطل وان كجبا تن دبمت تن وان دبن الرواتك أومو هندن ديني تن يو ربين هنفرين واتك نما قلو يوكا نما قلو هندن ديني وأن الله هو العلي ربين كان وان إسان همال وان إسان همال هندرا قلتي الكبير كان وان قوتوت يهندان وصفم يوكا بيكم ألم تر أن الفلك سفينة يوكا مركبة dooniihin agarre tajrii fil bahar ta bahara keessa ceetu binicmatillaah tola namaaf ooluu rabbiitin kan bishaan san uumee qilleensa gad dhiise liyuriyakum min aayaatihi ragaa dandeettii isaa isin garsiisu'uuf إن في ذلك لآيات وان إسنيف دبا كيس قرسات جرة لكل صبار ور ربي جئ أبسوف دليهن درة شكور كان ربي في قلت قلت وإذا غشيهم موج كفار دونئين بهر كيس ديمو hoggaa mawjin yookaa dambaliin baharaa ol kaatee isaanii ol dabartee itti marsite kan zulal akka gaaratti gaaddisa isaanirra qabde irra bu'uudhaa dhiyaattee muddaman da'awullaaha rabbi kadhataniiti yaa rabbi nu baasi je'an mukhlisiina lahuddiin diin rabbiif qulqulleessanii diin rabbiif qulqulleessun nama biraa isaa wajji yaammatuu dhabuu sanama hin yaammatan akka rabbi malee waa takka isaanii hin tarre beekanii falammaa najjaahum ila albar duuba hoggaa rabbiin kadhaa isaanii qeebalee fi bahararraa nagayaan lafatti isaan buuse faminhum muqtasid orma kuffaaraa sanirraa warra baallama guutee amanuutu jira ammoo gariin isaanii kan kufrii yookaa moromaa isaanirratti hafuutu jira wamaa yajhadu biaayaatinaa mucjizaa teenya waan qananii teenya ta'e namni moromu hin jiru illaa kullu khattaar yoo nama akkaan nama hadda'uu yookaa ganuu heddommeeysu taate malee kafuur kan qananii rabbii moromuu heddommaatu yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa ittaquu rabbakum rabbii keessan sodaadhaa dubbii isaa dhagayaa waqshaw yawman cinqii guyyaa tokkoo sodaadhaa لا يجزي والد عن ولده guyyaa abbaan ilmoo isaatii hin tolle takkaa waan tarre walaa mawluudun huwa jaazin an waalidihi shay'a guyyaa ilmoon isa keessa abba'aaf hin tolle yookaa waan tarre guyyaa san sodaadha'a waan guyyaa san nagaya isinii baasu kan akka wal fayyaddan isin godhu dalagadha sun qalbii nagayaa tan kufri'ii fi dili irraa qulqullooyten rabbii ifii argu'u akkuma rabbiin yawma laa yanfacu maalun walaa banuun illaa man ata allaha biqalbin saliim je'e gaafas mu'minni wal fayyada kaafira malee. إن وعد الله حق wa'adni yookaa baallamni rabbii kan qabri'iin isin kaas kan gaarii dalage jannatan seensis kan hamtuu dalage azaaban seensisa je'e haqaa waan dhufuun oolle falaa tagurrannakum ulhayaatu dunyaa addunyaan islaamarraa isin daydee aakhira'aaf dalagatuu isin hin dhoowwin walaa yagurrannakum billaah sababaa rabbiin isiniif obsee qaaxaroo isinii qab'uutii je'ee isin hin gowwoomsin algharuur shayxaanni إن الله عنده علم الساعة beekomsa waytii qiyaaman dhaabbattuu rabbiitu qaba وينزل الغيث rabbiin rooba waytii ifii fedhe roobsa takkaayuu buusa bakka inni bu'uu isaa beeketti wayaclamu maa fi arhaam rabbiin waan garaa haadhaa gadaamessa keessa jiru dhiira moo dhala'aa beeka odoon uumamin yookaa hin sawwaramin waan sadeen kana rabbi malee namni biraa hin beeku وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لبون تكلين وان بردليد وان قارئمو وان همتؤو هم بيتو كان سنبيخو ربك أفا كان نمتك هم بيسسن وما تدري نفس بأي أرض تموت لبون تكلين dachii itti duutu hin beektu kan san beeku rabbii tokkicha namni bakka itti awwaalamun beeku inna allaha aliim rabbiin kan waa hunda beeku khabiir kan waa hunda keessa fi gubballee beeku darsiin